kuko ikamenyesha kandi ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo gakomeye.
iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirinda ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi nyuma yaho baratanze amakaye atandatu atandatu ku munyeshuri yabaye ayo nyene mugabo naho ni yarose abana b'iwanje je nabifite abana bane biga harose abana batatu bonyene uyu ni nzobivuga domitien uhagarariye impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya nduta muri tanzania ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko turahera ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na rosine munezero
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi umugwi al-shabab wateye mu gisagara ca mandera mu buraruko bw'igihugu ca kenya hafi y'umupaka wa somaliya ico gitero cahitanye abantu bashika kuri batandatu ni igitero cabanje gutangazwa ku rubuga ngurukanabumenyi n'umuyobozi w'igisagara ca mandera ali roba aho yavuze ko igisirikare ca kenya catabaye vyihuta yamara inyuma yaho umugwi al-shabab nawo waciye usohora itangazo rivuga ko bishe abantu abakristu bashika kuri batandatu mwomenya ko umugwi al-shabab ubandanya gukora ibitero ibitero mu gihugu ca Kenya kuvaho Kenya kirungikiye inteko zacu muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu mwaka uheze Ali Roba arongoye igisagara ca Mandera akaba nawe yarahatswe kugwa mu gitero yari yatezwemwo n'umugwi Al-Shabaab Ibiro by'umukuru w'igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika bimenyesha ko Abu al-Faraj al-Masri umurongozi ku rwego rwo hejuru mu mugwi w'iterabwoba Al-Qaeda yahitanywe n'igitero c'indege cabaye mu ntango z'iyindwi Peter Cook ajejwe kumenyesha amakuru kumenyekanisha amakuru muri biro vy'umukuru w'igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko igitero ca cabaye ku munsi wa mbere kiyobowe n'inteko za Amerika mu gisagara ca Idlib arico cahitanye Al-Masri Cook amenyesha ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo gakomeye ku mugwi Al-Qaeda avuga kandi ko igitero cabaye ku munsi wa mbere yamara ko byafashe iminsi itatu kugira bamenye neza ko ico gitero cagavye Al-Masri camugemye Ikigo kijejwe kucungera ikirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko igihuhusi Matthew ubu kigeze mu gisagara citwa Freeport kiri mu izinga rya Bahamas ico kigo, kigo kiragabisha kandi ko yuko leta ya Floride iri mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za Amerika iri mu turere tubangamiwe n'ico gihuhusi Rick Scott mu guverineri wa leta ya Floride yatanze itegeko kuva yatanze itegeko kuva kuri uyu wa kabiri ko abanyagihugu baba muri leta ya Florida bategerezwa kuva mu mazu yabo bagahunga ico gihuhusi mu itangazo Scott yasohoye abwira abanyagihugu ko batofata minenegwe bishobora kuba yavuze ko ico gihuhusi kiza kubica ico gihuhusi kimaze guhitana abantu bashika ku ijana na cumi na bane muri bo ijana n'umunani nabo mu gihugu ca Haiti ibanki nkuru y'isi yose imenyesha ko iza yatanguye gutunganya uburyo bwo kugarukira ku igihugu ca Haiti aho abantu bashika ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu bakeneye imfashanyo yihuta igisagara ca Aleppo muri Siriya kirashobora kuba cahanaguritse ku noheri ari hamwe leta ya Siriya n'igihugu c'Uburusiya bidahagaritse ibitero vy'urutavana ko biriko birakora muri ico gisagara ivyo vyashikirijwe n'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ya ONU muri Siriya Stefan Di Mastora Di Mastora yatangaje kuri uyu wa kane ko abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na batanu bari mu kangaratete hagati y'ibitero vy'indege vyagize umusaka ico gisagara Di Mastora avuga kandi ko ico gisagara ca Aleppo gishobora kurenga inshuro mirongo itanu ku vyabaye mu gisagara ca Homs muri Siriya nyene aho igisirikare ca Bashar Assad cakoze ibitero ku banyagihugu bo muri ico gisagara abantu ibihumbi n'ibihumbi bakahasiga ubuzima Dimastora amenyesha ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryategerezwa kugira kigoro rigaheza ayo matati kugira abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu gisagara ca Aleppo bashobore kuronka agahengwe Dimastora avuga kandi ko bidashoboka ko abantu abo banyagihugu bafata camira nk'uko vyagenze mu gihugu ca Bosnia aho abagabo n'abasore bashika ku bihumbi umunani bagizwe ahanini n'abayisilamu biciwe mu ntara yo biciwe nako mu ntambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatanu hamwe n'ibihumbi amajana umunani vy'abatutsi bapfiriye mw'ihonyabwoko ryo mu gihugu c'u Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na kane igihugu ca Pakistan caraye gisohoye itegeko rihindura iryahahora ku bijanye n'ubwicanyi bita ubwicanyi bw'iteka aho uwishe afise uburenganzira bwo kubandanya yidegemvya iryo tegeko rishasha rizohana abagi- abagirwa icaha co kwica umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu iryo tegeko rihindura umugenzo hahora aho umuryango wiciwe washobora gutanga imbabazi uwakoze icaha akabona kwidegemvya umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif kuri uyu wa kane yakeje inama nshingamateka abari mu mashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike amakaminuza n'aba- n'abamenyeshamakuru kuri iyo ntambwe idasanzwe yo guhindura iryo tegeko
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuva uyu munsi kugera ku cyumweru i geneve mu busuwisi hateganijwe inama ihuza leta y'u Burundi n'abayifasha ishyirahamwe rirwanya ubucuruzi bw'amagendu no gushyigikira iterambere ryaboneyeho gusaba ibihugu by'ubumwe bw'uburayi gusubira guha imfashanyo uburundi naho leta y'u Burundi iri shyirahamwe rirayisaba gushyira mu ngiro ibyo amahanga ayisaba eloge wirika neza aratugezaho iyi nkuru muri iyo nama yafashe Uburundi n'abaserukira leta y'ico gihugu bazorabira hamwe ukuntu imfashanyo zihabwa Uburundi zotangwa abiyemeje kuzotanga amafaranga bazokwerekana aho bazoyacisha ibisata bakeneye gufasha n'ayo bazotanga uko angana abari barahagaritse nabo kazoba karyo ko kwerekana aho bahagaze muri kino gihe ni ukuvuga ko bashobora guhindura ingingo bafashe canke bakazikomeza ishirahamwe Orifade rigwanya urudandazwa rw'amagendu rigahanira iterambere risaba abafasha Uburundi guca inkoni ngufi kuko ibihano ahanini bifise ingaruka mbi ku banyagihugu Stanley iranyibutse umukuru wa Orifad iyo hafashwe ingingo be n'izi zigafatirwa leta kenshi uca usanga abagira ibibazo ari abanyagihugu bato bato nta muntu n'umwe ari muri iyo leta usanga afite ikibazo ugiye nko mu gisata c'indero ugakurikirana abana ukuntu bariko bariga urasanga hariho ibintu bimwe bimwe bidakwiye ugasanga ibikoresho ibitabo vy'amashure ibifungurwa abiga mu buraro ugasanga ni ikintu cerekana neza yuko ibintu bishobora kuyangara ku mwanya n'umwanya no mu bijanye n'urudandazwa hariho ibidandazwa njabukamazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi na cane cane kuko uca usanga uko leta usanga ifise uburyo buke niko usanga n'abadandaza boshobora kurangura ibintu hirya no hino badashobora kubishikako kuko leta igize ingorane muri rusangi abanyagihugu bose baba bagize ingorane umukuru w'ishirahamwe Orifad ahamagarira leta gushira mu ngiro ivyisabwa n'abayifasha abafasha Uburundi nabo na cane cane ubumwe bwa Buraya basabwa nabo nyene kutirengagiza utwigoro twa leta leta ya leta y'u Burundi n'ishiramwe ryo bwa buraya boganira bahuza bakagerageza leta y'u Burundi ikagerageza gukurikiza ivyo ishiramwe rimwe bwa buraya ryabusavye nayo leta turabona yuko yagize utwigoro irikiragira utwigoro tutari duke ukurikiranye muri ibi vy'agatekazi na muntu no musi ntibimeze nkuko vyahora harabaye intambwe itari ntoya cane ukurikije muri ibi vy'umutekano misi yahera abantu bumva ngo abantu bavuze induru ti harabacu bazimiye mugabo uno musi n'agahengwe igihugu cose n'umutekano rero nayo tukaboneraho gutera kamo ishirahamwe igihugu vya buraya ko navyo vyo kwikubita gashi rikagarukana agatima mpembero rikahagarika ibihano bimwe bimwe vyafashe abariko barahasinzikarira uravye hirya no hino ubukene bwuzuye mu bantu bamwe mu bafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Buraya ari nabwo buza mu kibanza ca mbere mu bafasha Uburundi baramaze kwerekana aho bahagaze Kun Vervac yarongoye intumwa zagendeye Burundi mu ntango z'iyindwi La balle ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du, du Burundi. Il est clair ce que...
uruhara ce que nous runini attendons ruhagaze kuri n'est leta pas y'u Burundi autre de twebwe la ntiduhisha région de icyo l'Afrique de twiteze l'Est ko attend du Burundi, nicyo n'akarere ka c'est-à-dire afurika y'ubuseruko s'engager, kiteze euh, naco si directement kindi et ni ukuja mu pleinement biganiro dans la- bitunganywa dans la n'akarere régionale, bizohuza va bikunga unir abantu toutes bose les bafise icyo forces boterera burundaises qui va- kugira qui va ingorane apporter zihere muri iki la gihugu solution ku rubuga à cette naho crise.
ni uguhindura ibintu ensuite, mu bijanye euh, n'agateka ka sur le zinamuntu terrain, umwidegemvyo euh, wa changer la politike dynamique au niveau n'ubwigenge des respects des bw'ibinyamakuru de l'espace politique et de la liberté des médias.
ishyirahamwe orifade risaba ubutegetsi guhasha abanyonora amafaranga mu gihe leta yosubira kwizerwa n'abayifasha abantu bakora ku nyungu zabo muri ibi na biriya bamaho no mu mashirahamwe yigenga bamaho no mu mashengero n'ibiki byose usanga bamaho mwe n'abo bantu rero twe twosaba yuko ayo mahera yoza hakabaho ikurikiranwa ry'ukuntu akoreshwa bishemeye abo bantu bamenyereye kunyonora bashyira mu mifuko yabo tukabakurikirana kuko nicyo tubereyeho hanyuma maze uworamuka afashwe agahanwa bimwe bikomeye ataguhishirira imana yamaze kuguha icubahiro ikaguha ubutegetsi nukuri nukore ukorere uwo mushahara ukorere n'abanyagihugu rero abantu mwe nabo twovuga ko ari abantu batakunda abanyagihugu batakunda n'igihugu cabo mwe nabo rero umuntu yogerageza akakurikirana tugafashanya nabo batanze ayo mafaranga n'abarundi bose twese tukabikurikirana kugira amafaranga akore imigambi yateza gukora mu gihugu ibihano leta y'uburundi yafatiwe n'abayifasha ivyakira nk'akarenganyo isigura ko abafashe uburundi bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kubushikira babanje gutyoza inzego zihari ubu mbere ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu aremenya mitwe yanditse asaba ko ibihano vyose vyafatiye uburundi vyofutwa eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro gishya cy'ijwi ry'amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe banza twibwire Yego mwiriwe neza Etienne.
wiriwe neza Ni Diane Nahazwe.
urakomeye cyane Ego.
ikaze kandi ku ijwi ry'amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda ku ki Ni ikiganiro catanguye kuri uno wa mbere nk'uko mwavyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo vy'indero ingene abahungiye mu hin- mu mihinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe ivy'ubuzima butandukanye tuzoha ndetse n'ijambo afasoni hugwaruka azoba ari ikiganiro vy'ukuri eh, kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose ni iwanyu mu ntara none se abakunzi baraje ijwi ry'amerika hari uruhare mu bitezeho uruhara rwabo ni runini hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazoba bafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'abarundi ari hitwa inyarugusu uh, canke iyindi eh, iri mahama mu gihugu c'u rwanda iri ahitwa rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni na kivare iri mu gihugu c'u buganda uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha amakuru bacu bakabayagisha bisanzuye kuko ni radiyo ari yabo
mu rwanda perezida paul kagame yaraye arahije abantu batanu binjiye muri guverinoma umuhango wamaze iminota itageze kuri makumyabiri noneho perezida kagame afatiraho asaba ko kwihutisha ibikorwa bya leta byose byaba umuco kuri iyi nkuru asumita kaboyi araduha ibindi bisobanuro
jyewe nyirasafari esperance ndahira u rwanda ku mugaragaro yewe nsengiyumva fulgence yewe uwizeyimana evode ndahira u rwanda ku mugaragaro unazahemukira repubulika y'u rwanda kunzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko imana ibimfashemo
iyi ni indahiro y'abayobozi batanu bamaze kugeza imbere ya perezida wa repubulika aba bayobozi barimo minisitiri w'umuryango esperance nyina safari n'abanyamabanga bane ba leta ni umuhango utagejeje ku minota makumyabiri zaba indahiro z'abayobozi ndetse n'ijambo rya perezida wa repubulika ari naho perezida wa repubulika yahereye asaba abayobozi kurushaho kujya bihutisha imirimo bakora kandi bakayikora neza hari umuco mbonye hano mu kanya utwihutishirije ibintu iba twabikomezaga no mu kazi gasanzwe kuko ise iyo tu- ye muri ako kazi tudakora dutyo ikintu bita bureaucracy bureaucracy bisa nk'aho ari ikintu inzego za leta zihora zibwira ko buri wese a- a- ara- ara- arayigaya ariko kandi buri wese akayigiramo uruhare iyi ndahiro ibaye nyuma y'aho kuri uyu wa kabiri perezida wa repubulika avuguruye guverinoma ahagaragayemo impinduka zari zimaze igihe zitaboneka muri guverinoma minisiteri imwe yakuweho y'umutekano mu gihugu ndetse na minisitiri wayiyobora agashe musafaziri harerimana avaho iyi minisiteri ivuyeho nyuma y'igihe gito inzego nyinshi yarebereraga zashyizwe muri minisiteri y'ubutabera nk'urwego rushinzwe amagereza ndetse n'urwego rwa polisi rushinzwe ubugenzacyaha cid mu magambo enye y'icyongereza rugirwa urwego rwigenga impinduka zindi zagaragaye muri minisiteri y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba iyi minisiteri yahujwe n'iy'inganda ubucuruzi ziba minisiteri imwe zizayoborwa na minisitiri francois kanimba na ambasaderi valentine rwabiza wayoboraga minisiteri y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba agirwa uzahagararira u rwanda mu muryango w'abibumbye asimbuye kuri uyu mwanya ambasaderi gasana richard wari uherutse gukurwa ku mirimo ye perezida wa repubulika yabwiye ambasaderi rwabiza ko nubwo ahinduye imirimo azakomeza kuba umwe mu bagize guverinoma hari eh, minisita twahinduriye imirimo tumugira ambasada ariko nagira ngo ubugororangingo buvuge ko abaye ambasada ariko akiri memba wa kabineti ntabwo nzi kinini byunguyeho ariko jye binyorohereza akazi ubona kuvuga ngo agiye ni ni ahantu hakomeye cyane ntabwo ari igihugu agiye kuduhagarariramo ni ibihugu agiye kuduhagarariramo igihe rero azaba yaje hano yibwira ko aje mu kiruhuko agakubitana na kabineti azajya yicaramo eh, atubwire ibyaha avuye tumubwire ibyaha a- aje impinduka kandi zanagaragaye aho hari minisiteri zahawe abanyamabanga ba leta babiri nk'iy'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na minisiteri y'ubutabera yahawe umunyamabanga wa leta bitari bisanzwe kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye impinduka ku buyobozi bw'intara aho babiri bakuye ku mirimo yabo ntibagira indi bahabwa uw'intara y'amajyaruguru bose ni bamweme n'uw'intara y'uburengerazuba madamu mukandasira karitasi naho uw'intara y'iburasirazuba we yahinduriwe imirimo ajyanwa muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kuba umuyobozi mukuru iri vugururwa rya guverinoma risize minisitiri umwe atakaje umwanya n'abanyamabanga ba leta babiri batakaza imyanya yabo aribo toni nsanganira wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubuhinzi n'imena evode wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwijwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tujye muri tanzania mu nkambi y'impunzi z'abarundi iri induta hari ubukene bw'ibikoresho by'ishuri ku bana biga mu mashuri matoya diane Nininahazwe yavuganye na nzobivuga domisiano uhagarariye izi mpunzi nuko nzobivuga amubwira ko n'ikaramu yo kwandika isigaye ari nk'umuzi w'ibuye mu banyeshuri bo mu mashuri mato mato hariho abarose mugabo ntibarose ibikingiye hasi nabo barabura yewe nashyize ngaha mu mitambi ici cumi na kabiri abana b'iwanjye batanguye kwiga mu zone ya gatanu ariko nyuma y'aho baratanze amakaye atandatu atandatu ku munyeshuri yabaye ayo nyene mugabo nahone ntiyarose bose abana b'iwanjye je nabifise abana bane biga harose abana batatu bonyene abandi ntibarose ikintu n'ubu baraho ikaramu nataye hamwe bamwe bakamwiyacu barabirukanye kubera atamuzi baka abo babura ivyo bikoresho bahitamwo kuba bararindiriye muhira canke abo bigisha barabareka bakaza kuba barakurikira naho bata- baba bafise ico bandikako n'utu uniforme bambara bitwa toto uniforme ntazibaho abana baca bababwira kuti mudafite ibyo mwigirako nimutahe ntiwoguma muri ngaha ataco muriko muriga bari ugusamaza abandi abana baca bataha mu ngata cabagumya ivyo kubarera bi- bigaheza bikabandanya gute tukarera turabarera uko nyene naho usanga bigoye kubera urabona mu mitambi abantu ntituyima ntaho turya hariho nk'impapuro nziza babaza zo gufungura kubera ko turere dusanzwe tumerewe hari ngaha mu mitambi nta muntu asohoka isambi nta muntu ajya hehe n'inda turonka dufate nko ku bantu umwe umwe bajya bita ngo nababatera inda ntizishobora kwamaza indigi bica dusanga rero iyo turiko turavuga ibintu umenga turiko turiteranya ku bakozi b'ishyirahamwe bigatuma abantu benshi baca bapfana isoni bagahitamo kwinumira hanyuma ikindi tubaho ingorane cyane nuko abana biga kure bateye nk'ijone y'icumi na kabiri nta somero ririyo turiko turabiraba rero turabona neza yuko abana bacu bafite igihe bagenda kwiga amashuri abana henshi bigira hanze iyo imvura iguye baca bataha tukivuga kuri ivyo vy'abo bana bato urabona n'igihugu kitari nagwanyu ubwo biroroha ko bakurikirana ivyigwa nk'abandi basanzwe babana mu micungararo ya kubera ngaha mu isambi hasanzwe higa abanyeshuri bo mu isambi nyene ni kuvuga abarundi bonyene nta mutanzaniya ko hanze aje kwiga mu ishuri ryo mu isambi bakigishwa n'abandi ahanini cyane n'abigisha b'abarundi nibo mbona nibo babigisha
Pastor P, respect man.
Habibi, come close, sweetie, oh, mukire. Ese wabuze uko wanzonze mami He, nukuri sinkiriho hoya njye sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari inkingi imitima yahuraga Eh, hoya hoya ntajya kundwara ntajya kundwara sinshaka no kubitekereza ku bana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora eh, eh, eh. every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe yeah. kuguhica ushaka kuguhica ushaka mami every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe yeah. to give you all you need girl yeah. you got me lose control hey. mu mutima you the one yeah. kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu Eh, eh, reba nawe nsigaye nsa nawe gupfa nabi ni ukubaho ntagufite ndagufana
inshuti zacu ubu noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ibihugu byo muri afurika bishaka gukorana na amerika bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira ku mfashanyo leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gukorana n'akarere ka afurika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafurika bose ibyo byatangajwe na perezida wa amerika barack obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika imitahe ya amerika mu karere ka afurika yiyongeye ibice mirongo irindwi ku ijana ibidandazwa amerika ishorera muri afurika vyariyongeye bikomeye mu kiringo c'imyaka ibiri kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya amerika na afurika amasosiyete yo muri amerika na afurika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari mu bizofasha iterambere muri afurika mu bijanye n'ibisata vy'amahinguriro amagara y'abantu n'amasoko ntanganguvu atageramira ibidukikije amasezerano y'ukwiyemeza ku vyerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku vyerekeye ubudandaji ryahuje amerika n'akarere ka afurika vyongereza amafaranga arenga imiliyaridi icenda y'amadolari mu vyerekeye ubudandaji n'imitahe n'akarere ka afurika mu gihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike vyo mu karere ka afurika umwimbu w'ubutunzi mu karere ka afurika yose uracangana n'umwimbu w'ubufaransa bwonyene igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa amerika ishorera hanze ni ukuvuga hafi y'ibice bibiri ku ijana nivyo bija mu karere ka afurika igikenewe kugira ivyo bihinduke ni ukongereza igitigiri cy'abanyafurika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri bibiri vya gatatu basanzwe batagira umuyaga nkuba imyaka itatu inyuma y'uko umugambi wo kongereza umuyaga nkuba muri afurika power africa utangujwe ibice bitari bike vyo muri nigeria tanzania n'u rwanda birafise umuyaga nkuba ivyo ni ukuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi imirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya leta zunze ubumwe za amerika ni sosiyete y'umuyaga nkuba general electric eh, vyatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishigikira amashirahamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni mirongo itandatu zironswa umuyaga nkuba kugira habe iterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ko ibihugu vyo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka ibihugu vyo muri afurika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu rwaruka rwavyo perezida obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri afurika mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere ngo akarere ka afurika kazotera imbere atankeka avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu vyo muri afurika buzotera buja imbere ngo ivyo ntibizogirira akamaro gusa akarere ka afurika bizogirira akamaro kandi leta zunze ubumwe za amerika n'amakungu
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi ariko mureke rozine munezero agaruke kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi umugwi al-shabab wateye mu gisagara cya mandela mu buraruko bw'igihugu cya kenya hafi y'umupaka wa somaliya icyo gitero kikaba cyahitanye abantu bashyika kuri batandatu ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko abu al faraj al masri umurongozi ku rwego rwo hejuru mu mugwi w'iterabwoba al qaeda yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu ntango z'iyindwi Peter Cook ajejwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze za Amerika amenyesha ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo gakomeye ku mugwi Al Qaeda ikigo kijejwe gucungera ikirere muri leta zunze za Amerika kimenyesha ko igihuhusi Matthew ubu kigeze mu gisagara citwa Freeport kiri mu izinga rya Bahamas ico kigo kiragabisha kandi yuko leta ya Florida iri mu bumanuko bwa leta zunze za Amerika iri mu turere tubangamiwe cyane n'ico gihuhusi igisagara cya Aleppo muri Siriya kirashobora kuba cafuditse ku noheri ari hamwe leta ya Siriya n'igihugu cy'Uburusiya bidahagaritse ibitero by'urutavana ko biriko birakoreka biriko birakora biriko birakora muri ico gisagara ivyo vyatangajwe n'intumwa idasanzwe y'ishiramwe mpuzamakungu ONU muri Siriya Stefan Di Mastora Di Mastora yatangaje kuri uyu wa kane ko abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na batanu bari mu kangaratete hagati y'ibitero vy'indege vyagize umusaka ico gisagara Di Mastora avuga kandi ko igisagara ca Aleppo gishobora kurenga inshuro mirongo itanu ku byabaye mu gisagara cya Homs muri Siriya nyene aho igisirikare cya Bashar al-Assad cyakoze ibitero muri ico gisagara
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.